mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma mu rwanda abamuryango wa isa nyirinkindi bivugwa ko yashimutiwe mu mujyi wa kigali baracyashakisha yavuye mu rugo agiye mu kazi i kigali noneho ahageze ngo afatwa ngo n'umuntu uwo muntu rero wamufashe ahita ahamagara gitifu w'akagari ariko akoresheje telefoni ye nyine
furaha mukafaranga ni umufasha wa isa nyirinkindi inkuru irambuye n'andi twabateguriye ni mu kanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko nancy pelosi yatangaje amazina y'abadepite bazaba abashinjacyaha mu rubanza rwa impeachment ya perezida trump muri sena thomas kamirindi iri tsinda rigizwe n'abadepite barindwi bose bo mu ishyaka ry'abademokarate rikuriwe na depite adamu shifu wo muri leta ya california asanzwe kandi ayobora komite y'umutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutasi ririmo kandi depite jerry nadler wo muri leta ya new york usanzwe anakuriye komite ishinzwe inzego z'ubutabera harimo zoe lofgreen wo muri california depite hakim jeffries wo muri new york val demings wo muri florida jason crow wo muri colorado na sylvia garcia wo muri texas nk'uko ababisesengura barimo babisobanura aba bashinjacyaha ni bake ugereranije na cumi na batatu bari bahagarariye umutwe w'abadepite mu rubanza rwa bill clinton muri sena mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda baturuka kandi mu moko atandukanye kandi ni abagabo n'abagore ubagereranyije nabo mu gihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda bose bari abazungu bose kandi ari abagabo gusa mu mwanya uza abadepite bose baraterana batore umwanzuro wemeza burundu iri tsinda ry'abashinjacyaha babo ku gicamunsi iri tsinda ry'abadepite rirageza ikirego kuri sena ku mugaragaro perezida trump aregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko we avuga ko nta cyaha yakoze ko ari umwere ntabwo aratangaza itsinda ry'abavoka bazamuburanira muri sena urubanza rushobora gutangira mu cyumweru gitaha thomas kamerindi urakoze urakomeza udukurikiranire ibyo nkuru mu kanya mu yandi makuru yacu ataha turayigarukaho reka amakuru avugwa hirya no hino tuyakomereze mu burusiya aho perezida vladimir putin asaba inzego z'ubutegetsi z'igihugu cye gukora ibishoboka byose kugira ngo umubare w'abagituye wiyongere yabivugiye mu ijambo yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko y'uburusiya avuga ko icyo gihugu gihagaze muri iki gihe ijambo rye ryibanze ku bibera imbere mu gihugu ryasabaga rero abadepite gufata ingamba zo gukumira igabanuka rikabije ry'abatuye igihugu vladimir putin arasaba ko abavuka bakwiyongera kandi imiryango y'abakiri bato igashyigikirwa yavuze ko imiryango ifite abana igiye kuzajya ihabwa inyunganizi mu rwego rwo kuzamura umubare w'abatuye icyo gihugu ubu gifite abaturage bagera kuri miliyoni ijana na mirongo ine n'indwi putin aravuga ko umushahara muke ari kimwe mu bibazo bituma umubare w'abaturage utiyongera uburusiya buracyari mu bihano bwafatiwe n'uburayi na amerika kubera ibikorwa byabwo muri ukraine na syria no kwivanga mu matora ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byose byatumye ubukungu bw'icyo gihugu buzahara abaturage barabyitotombera ndetse bakora imyigaragambyo umwaka ushize mu murwa mukuru imoso ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika radiyo yanyu ibatware mu rwanda mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'icyo gihugu ahavugwa umugabo umaze amezi atatu yaraburiwe irengero isa nyirinkindi bivugwa ko yafatiwe mu mujyi wa kigali mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize atwara abagenzi kuri moto urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwabwiye ijwi ry'amerika ko rwakiriye ikirego kandi ko rurimo kugikoraho iperereza i kigali ni inkuru ya eric bagira ubusa mu kiganiro yahajwe madame furaha mukafaranga yavuze ko yabuze umugabo we kuva ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda mukafaranga utuye mu kagari ka kigabiro umurenge wa bukure mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda avuga ko abaturanyi baribo babanje kumubwira bakekeranya ko umugabo we bwana isa nyirinkindi yaba yabuze abo nabo ngo babishingiraga ku kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kigabiro madame beatrice uwamariya yarahamagawe n'umuntu ngo amubaza imyitwarire ya nyirinkindi watwaraga abagenzi kuri moto ibyo ngo byateye mukafaranga kubaza gitifu w'akagari maze nawe ngo amwemerera ko koko yavuganye n'uwo muntu wakoreshaga ijwi rya amerika ubwo rero ngewe nabimenye nk'uko bari bari mu isantire nyine bamwumvisha avugana n'uwo muntu yaje ambwira ati ariko umuntu wawe ibyo ari byose bamufashe aho kugira ngo ngewe numve amakuru reka mbaze uwo bahamagaye numve ngewe narabyutse njya kumureba ndamubaza arambwira ati yewe ati uko wabyumvishije ati kubera ko babivugiraga mu bantu benshi uko mvuga banyumva ati ni uko nguko byagenze nawe asubiramo nk'uko mbikubwiye mukafaranga avuga ko nyuma yo kumenya amakuru y'ibura ry'umugabo we yatangiye kumushakishiriza ahantu hatandukanye harimo no mu buyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu nyine yavuye mu rugo agiye mu kazi i kigali noneho aho ageze ngo afatwa ngo n'umuntu uwo muntu rero wamufashe ahita ahamagara gitifu w'akagari ariko akoresheje telefoni ye nyine noneho aramubaza ati se wowe umvugisha urinde undi aramubwira ati ngende umupolisi ukorera kuri sitasiyo y'i nyarugenge noneho ubwo uko yakamubwiye yamubajije utubazo twinshi amubaza ngo ese ngo uyu muntu wawe ngo umuzi ati nge ni umuturage usanzwe ati sanzwe nzi ko ari umumotari usanzwe dutwara ati se yaba yarabaye umusirikare ati hoya ntabwo yigeze aba n'umusirikare ati narakoze defense ntiyigeze aba yarakoze defense ubwo arangije aramubwira ati amakuru nashakaga nayo ahita akupa telefone ubwo rero nta kindi nakoze naratashye ngeze mu rugo numva ko ari ngombwa guhita mbishyikiriza ribu ngo kuwa mbere nibwo nagiye kuri ribu y'umurenge nyine ndabibabwira barambwira bati genda buriya tuzareba tuzamenya amakuru tukubwire mu gushaka kumenya koko niba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kigabiro mu karere ka gicumbi yarahamagawe n'uwo bivugwa ko yamubwiye ko yari umupolisi kuri sitasiyo ya nyarugenge mu mujyi wa kigali twashatse umunyamabanga nshingwabikorwa kuri telefone ngendanwa ye ntibyadukundira gusa hari andi makuru twamenye ko ari mu kiruhuko cy'akazi bwana silvestre nkundabera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa bukure mu karere ka gicumbi yaduhamirije amakuru ko bwana nyirinkindi yabuze kandi ko bamenyesheje inzego z'umutekano iyo tubuze umuntu uvuye rw'umurenge dufata amazina ye tukabishyikiriza polisi kugira ngo izakurikirane polisi hari icyo yari yabatangariza kuva mwabikora
ntacyo yadutangarije ubwo baracyakurikira undi muyobozi mu murenge wa bukuru utashatse kumvikana mu itangazamakuru yatubwiye ko koko mu nama z'umutekano bakoraga mu bihe bitandukanye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kigabiro yatangaga raporo z'uburyo yahamagawe n'uwo wamubwiraga ko ari umupolisi amubaza ku myitwarire ya nyirinkindi kubera impamvu z'umutekano we yadusabye kubika imyirondoro no kumuhindurira amajwi umuntu wari wamufashe niwe wahamagaye igiti kw'akagari abaza imyitwarire y'uwo bita nyirinkindi isa tumubwira ko nta kibazo abana n'abaturage neza kuva icyo gihe rero uwo nguwo yahise akupa telefoni ntitwongera kuvugana nawe ariko yaduhamagaraga n'ubundi akoresheje nimero ya nyirinkindi isa kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumuca iryera amakuru yaje natwe twagendaga twumva gutyo bavuga ngo ari kuri sitasiyo ya polisi iri i kigali ubwo rero nayo twakomeje gutegereza twifashisha amapolisi kugira ngo budufashe gushaka uwo muntu tuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu kuri iki kibazo rwatubwiye ko rwakiriye ikirego kandi ko ruri kugikoraho iperereza mu ibanga madame marie michel umuhoza ni umuvugizi wa ribu
nasanze ikirego twaracyakiriye yego eh, ndetse n'iperereza ryaratangiye eh, irimo irakorwaho
ariko ku buryo mwaba muzi aho aherereye se Eh, ibikorerwa mu iperereza bitangwa bi- bi- bikorwa mu bikorwa mu ibanga ntabwo twabitangaza ariko uregwa we babimubwira Eh, ariko barimo bara- bara- barimo barayikoraho naho madame mukafaranga we agakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko zamugaragariza irengero ry'umugabo we basaba ubufasha kugira ngo amudushakishirize ese ubwo mufite icyizere ko yaba ariho none se ko twabibwirwa n'iki nta nyine kubera kwiringira imana ubwo turumva ko ariho kuva bwana nyirinkindi yabura umuryango we uvuga ko na moto yatwaragaho abagenzi batazi irengero ryayo kuva mu mpera z'umwaka ushize kandi wa bibiri na cumi n'icyenda kugeza n'ubu hakomeje kumvikana bya hato na hato ababurirwa irengero imbere mu gihugu bamwe banafatwa imiryango yabo ibibona ariko inzego zikavuga ko bitazwi aho baherereye eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric bagira ubusa turaguma aho mu rwanda aho umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rwa murek mu magambo ahinnye watangiye gahunda yo gufasha abagabo kuganira ku bibazo bibugarije aho kubiheza mu mitima yabo uwo muryango uvuga ko wafashe iyi gahunda nyuma yo gusanga abagabo bahura n'ihohoterwa bakicecekera ijwi ry'amerika ryabasuye abo mu murenge wa nyarugenge mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo ubwo bari mu biganiro bavugiramo ihohoterwa bakorerwa n'abo bashakanye asa umutakaboye ku buryo umugore yafataga simenye ko aho yagiye ahubwo yaza akareba mu biraro by'ingurube ze akavuga avuye nka asuhuze avuye mu- avuye aho hantu asuhuze ahubwo ati nguruzanye ko ntibazashonje nkumva we agahinda karanyishe amarira akarinda kugwa nanjye umudamu yarampoteraga cyane umudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye Ubu byageze nko mu ma saa kumi n'ebyiri wajya kubona ukabona yigiriye ku kabari kuko yari ifite n'amafaranga nyine aba ni bamwe mu bagabo bafashwa n'umuryango rwa mureke gukira ibikomere byabo bahabwa umwanya wo kuganira ku bibazo baterwa n'abagore bashatse ni kenshi usanga abantu bagaragaza ko ihohoterwa rikorerwa mu miryango akenshi ryibasira abagore ariko rwa mureke ivuga ko yaje gusanga hari n'abagabo bahohoterwa ariko ibyabo ntibitangazwe bwana rudasingwa jean bosco umukozi wa rwa mureke avuga ko bashyizeho urubuga ruhuza abagabo bakaganira ku byabo nyuma yo gusanga hari benshi bakorerwa ihohoterwa bagaceceka bagahiza mu mitima uko bitinda bikaba byazabyara amakimbirane akomeye yahitana n'ubuzima bwa bamwe tujya tugira ibyo twita urubuga rw'abagabo mu rubuga rw'abagabo rero niho baganirira bene ibyo ngibyo hari amahugurwa twagiraga bari kumwe nk'abashakanye ariko akagira n'amahugurwa dukorana nabo nk'abagabo bonyine hakaba n'ay'abagore ukwabo kugira ngo bya bibazo byihariye wenda bitaboroheye guhita basohora aho ngaho babivuge ibyo byose rero hari abagabo ba- ba- banyuzagamo bakavuga bati oya ngewe ikibazo ngira ni uko umugore kuba ntinjiza amafaranga atambona nk'umugabo hariho n'abagabo baterwa ihungabana no kuba i- kwa kundi yarezwe ko udakwiye ku- kuganya udakwiye kurira ko ibintu byose uri umugabo ugomba kuba umugabo hariho n'abagira rya hungabana riterwa n'uko hari inshingano bategerejweho badashoboye abagabo bahawe akanya ko kuvuga ibyabo bagaragaza ko hari byinshi byabagoraga ariko ntibatinyuke kubishyira ahagaragara ngo batitwe ibigwari nk'umugore wanjye ntabwo twavugaga rumwe kubera ko yakundaga kugenda cyane agenda buri munsi buri munsi akagenda ariko njye nkumva ndabyemera rimwe agataha nijoro ariko nahura n'abandi bagabo najya kuganira nabo nkumva ngiye kujya kubivuga mfite ipfuno mu mirimo yanjye yose nayikoraga numva mfite ingonono imirimo nkayikora ncika intege ndakora njyenyine umugore ya- yabyuka agenda zarangiza imbwa avuye nka asuhuze avuye mu- avuye aho hantu ahubwo ati nguruzanye ko ntibazashonje nkumva we agahinda karanyishe ariko nk'ijujuta ku mutima rero ikibazo nagize nanjye umudamu yarampoteraga cyane umudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye yagize gutya ya mafaranga amaze kuyavanaho aravuga ati ubu ngubu rero nta nubwo nshaka kuba ntari n'uno mugabo kuko yako- twakundaga gupfa cyane ko yakundaga gutaha nijoro Ubu byageze nko mu ma saa kumi n'ebyiri wajya kubona ukabona yigiriye ku kabari kuko yari ifite n'amafaranga nyine akigira ku mafaranga akajya kwinywera inzoga gutyo agataha saa mbiri saa tatu ariko ngewe ikintu mpfa nawe ni ijoro ryawe sinifuza kujya uhora utaha nijoro ubwo mudamu arambwira ati ariko ubundi urinda wambwira ngo nintahe ntaha ngo ntaha nijoro ubundi uranshinzwe ihohoterwa rikorerwa abagabo si rishya ariko si kenshi batinyuka kurishyira mu ruhame nyuma y'amahugurwa rwamureka yahaye abagabo ndetse n'abagore abagore nabo basanze hari bagenzi babo bahohotera abagabo babo nubwo bitakunze gushyirwa ahagaragara kuba umugore wa kabiri yataga umugabo mu nzu akaba yageze na saa tanu z'ijoro yinywera inzoga ati ntunze umugabo w'umusaza akamusimbuza ukiri mutoya akinywera umugabo w'umusaza akagaragara nk'igishushanyo ariko wa wa mugore akaba afite abandi ku ruhande ukiri mutoya nanjye hari aho namubonye umusore warongoye umwarimukazi amaze bamaze kubana rero wa mwarimu yasanze ari we ugize urugo ubwo umugabo yabaye w'imuhira umugore agenda akajya mu kazi yataha agataha nijoro yanasinze ndetse ku buryo banarwanaga igitondo n'ikigoroba rwose bigeze aho umugabo aremera kugira ngo induru izahora iwanjye aremera umugore aba ari wowe umugabo nta bushakashatsi burakorwa ngo hagaragare umubare w'abagabo bahura n'ihohoterwa ariko imibare igaragaza ko abagore aribo benshi bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina iri hohoterwa ryabo irikorerwa abagabo cyangwa abagore ryose iyo ridakumiriwe neza hakiri kare rizana ingaruka zikomeye zirimo gusenyuka kw'imiryango ndetse no kwicana hagati y'abashakanye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumuta urakoze reka noneho duhe umwanya mugenzi wacu eugenie mukankusi atugezeho igice cy'ikiganiro amaze kugirana mu kanya n'umuganga eli mupera umuganga mu buvuzi bw'indwara z'uruhu baganiriye ku ndwara yitwa ise cyangwa urubando iyi ndwara y'ise cyangwa indwara bita urubandu koko barayita piriyazizi verifikara indwara yifatira ku rukoba ni indwara rusange umuntu avuga indwara rusange ni ukuvuga ko ari indwara umuntu asanga mu bantu kenshi na kenshi ni indwara zikunda kuboneka ugiye nko muri konsulitasiyo iminsi yose urabona nk'abantu bashyika bane batanu mu baje kwivuza kuko hariho benshi batanayigendana badashima no kuza kwivuza kuko bayimenyereye ni indwara zimwe zifatira ku rukoba kuko burya indwara ziri ku rukoba ni indwara ziri imigwi ibiri kuko mu ndwara ziri ku rukoba cyangwa umubiri hari nk'indwara ziba zerekana hari ibimenyetso by'indwara ziri nko mu mubiri imbere tugafata nk'indwara ya sida cyangwa indwara ya diyabete ishobora kugira ibimenyetso ku rukoba ubibonye ugashobora kugira uti iyi ndwara koko ni si naho ibimenyetso biri ku rukoba indwara ni imbere iyo yoyo ku byerekeye iyo ndwara y'isi ni iri mu migwi y'indwara koko itaba ivuye mu mubiri ibiva ku mubiri cyangwa urukoba ruba rwanduye ni indwara nk'uko mubivuze iva ahanini ku ku migera imigera mu gifaransa twavuga na majerme cyangwa amamikorobe ishobora kuva ku bintu bintu ubusanzwe bigira ubwoko bune hariho ibintu bita amavirusi amaparaziti amabakiteri n'amafangasi amamikoze yoyo iyo ndwara iva muri ubwo bwoko bwa kane ni ubwoko bw'amafangasi hanyuma uwo mugera uwo bitera bawita uyitera bawita maraseziya firifiri ni ukuvuga ni ibintu umuntu agiye muri bijya bya rugagamisha aribyo twita mikorosikopu umuntu ashobora kurondera akayibibona iyo ukeneye kumenya koko ko iyo ndwara nyezina ari itiyagisi fesitikara iyo ndwara rero ahanini iva kuri iyo migera iyo migera nayo ikagira ibintu bituma ni nk'iyo umuntu abiri ibyuya cyane cyangwa iyo umuntu afite ibintu bita umengo na ni nk'amavuta biva ku mubiri bita sebomu ahanini umuntu abisanga nko mu maso hajya hariyo abantu umengo n'abatisize amavuta ukamengo umubiri uranyura kuri umuntu umengo yisize amavuta ukabisanga ku gikaraza cyangwa mu mugongo mu bice byo hagati yo navuze mu maso ku mubiri rero ku gikaraza hejuru iruhande y'amabere cyangwa mu mugongo bishobora gushwiragira n'umubiri wose mu nyuma bigatandukira imishi imisharatsi inzara hagati yo mu mano iyo umuntu atabivuje hakiri kare Mm.
Eh, ibyo bi- bigaca bizana amabara nka kujya kw'ingwe murabona urukoba rw'ingwe hamwe usanga hirabura hano ugasanga hera ko kuyibonye hanyuma wagenda uzanye nk'ikintu u- uharuza umubiri ugasanga ku mubiri harava ko eh, nk'ibivunjivunji by'umubiri biza biva hejuru hari ufashe nk'ikintu kidakarishye mugabo gi- gifata ku mubiri wakura ko ibintu mu gifaransa two kwita desquam ubona ko umubiri uvunguka Mm.
hanyuma rero mu nyuma bikazana no no- no kuryana ugasanga birakurya Eh, mu nyuma iyo umuntu atayivuje hakiri kare biratandukira izindi bi- n'ibice by'umubiri nk'inzara nk'imishatsi imishatsi igatera ikoroka eh, hanyuma ikakurya cyane inzara zigatera zizuka hanyuma hagati iyo bifashe nko hagati y'amano eh, birahava bigira ingaruka mbi kubera umubiri uwagaza ni abavuze ko bijyana Mm.
ugaca usanga hinjiyemo iyindi migera bishobora kuzanamo indwara zikomeye zimwe bita eriziperi bica bisaba eh, ko kubivura bifata umwanya muniniya eh, n'iyo utabivuye bigashobora kubangamira cyangwa bigahitana ubuzima bw'umuntu Eh, Yes.
iyo bimaze gukura navuze ko bitandukira inzara n'imishatsi bica bigora iyo migera ikigwirira na rwose igaca ituma bigora no kuyivura ugasanga imiti aho kumara umwanya mutonyi eh, bikiri bikenya umuntu ashobora kuvuza imiti igiye yo gusiga ku mubiri bimaze Ye, kuba none se byinshi, Dr.
bica Mupera.
bisanga- bisaba ko umuntu akoresha ibinini naho nyine ikiringo kirekire Eh, nicyo nari ngiye kubabaza mu byerekeranye no kuyivura niba iba ari indwara itewe na mikorobe kandi ziri mu mubiri imbere umuntu ari- niba ashobora kuyivura akoresheje ibyo gusiga ku ruhu cyangwa se niba agomba gufata iyo miti ego kuyivura koko nababwiye yuko ahanini ikiri hagufi mu kuyivura umuntu akoresha imiti yo gusiga bigiye umengo ni amavuta hanyuma iyo yamaze gukomera naho muca mwumva ko imigera itera igwirirana ishobora gu- kuja mu mubiri bica bisaba yuko umuntu akoresha imiti yo kunywa burya rero n'imiti yo gusiga si ugupfa kugena atoye eh, kuko burya hari ijya miti yose yaba iyo gusiga cyangwa iyo kunywa Mm.
iri mu migwi umuntu rero aca atora mu mi- mu miti y'ama antimikozike niyo eh, bivura ayo mamikoze kuko hari n'iyindi yu- iri mu bundi bwoko bisaba yuko koko ko umuntu abanza kumenya iyo ndwara mu- atayimenye naho akamuta kwa muganga kugira ngo umuntu ntava apfa imiti atoye kuko ukoresheje umuti utari wo urashobora gutuma haba ingaruka mbi eh, zivuye ku miti mibi uba uri kurakoresha Mm, bivuze ko umuntu agomba kwivuza atagomba kwivura umuntu avuze eh, ukugene ishobora kwandukira iva ku muntu ku wundi irashobora kuvana nko gusangira impuzu umuntu akaba ah, yigwaye agakura aka gahuzu ubundi agaca akihereza nka cyane cyane nka bajya bakina ah, umupira cyangwa bajya bagira ibintu byo kunonoka ah, siporo cyangwa atletisme Mm.
umuntu agakura mayo agaca ahereza uwundi cyangwa bijya by'aba atlete ugasanga barabira ibyuya byinshi mu maguru eh, bivuga yuko nk'iyo umuntu eh, kugira umuntu ayikinga ateza kugira isuku ry'umubiri n'i- n'iry'ibyambagwa akiyoga neza n'agasabuni ahegeje gukina hanyuma akarindira kumuka impuzu akazimesura akazanikira hanyuma eh, akirinda gutizanya impuzu cyangwa amashesheti cyangwa ibirato by'umuntu yoba bigwaye Eh, byo koko umuntu akagira isuku ry'umubiri n'isuku ry'ibyambagwa kugira ngo ashobore kwirinda kuyandukiza abandi Mm, n'abo bakora siporo bakirinda kuba yatiza undi agasubime yihanaguje yabize ibyuya egome cyane Ye.
ikibazo mfise ibintu byose yavuze muganga nabyumvise kuri iyo ndwara nk'ubu jewe ndi ku muti witwa ketokonozole bayita ngo ni atifungari yavuze muri muri utwo dukoko tuyigwaza yayivuzemo ariko nk'ubu maze kuwufata kabiri kandi nawandikiwe n'umuganga ariko sindakira n'ibinini bari baramaze kubinyandikira ni indwara nga- maranye igihe mugabo hari igihe iduga nko ku ma- ndayifise cyane numvise ko yavuze ahantu umuntu akunda kuba yifite mugabo ndayifite mu mugongo cyane gusumba ahandi mugabo hari igihe iza ku maboko ikaduga no mu ijosi niho niho nca ntangura gufata umuti cyane ugasanga hari igihe bigabanutse ku maboko mu maso byagiye rimwe ariko ntibyagarutse Mm.
Ari- ari umuti ufise uva mu buhinde witwa setsan wowe mpanda wisiga bigahera neza inyuma y'amezi atandatu bigahera kandi nibaza ko ari ibintu nashaka kumubaza iyo biva we ku maraso y'umuntu kuko nibaza ko tubikura kuri data na mushikanje arabifise kandi no mu bana ba mushikanje harimo umwe abifise kandi si bose babifise umuntu yokora iki muri icyo gihe numvise umutwaro wa david koko numvise ko ari indwara amaze kwivuza umwanya muremure amaze gusiga ko imiti yo mu buhinde iyi setifayi ibi imiti ya ketokonazora amavuta n'ibinini yoba yarigeze gufata kandi iga- agatura n'ingorane y'uko indwara koko ayibona cyane mu muryango iwabo ko hari abavukanyi n'abana eh, bayirwaye akavuga ko na se yari ayirwaye kumbura yibaza ko yoba iri mu ndwara z'akaronda Eh, koko eh, ugiye kuraba ibyigwa byatunganyije baravuga yuko ah, hariho eh, ubwoko eh, de- de famiye usanga ziri eh, predispose ni ukuvuga uba- ba- ba- iyo ndwara ikorera gu- ikarira gusumba abandi bakavuga ni- n'iyo n'aho umuntu aba ava nk'abantu bava eh, nk'ino mu burundi twavuga ngo mu ntara z'imbo ahantu usanga hashushe ibyo byo by'umuntu yoshobora kubisigura kuko nuko usanga umuntu abira ibyuya eh, rwose iyo hashushe gusumba mu ntara zo mu misozi ahantu usanga hakanye iyo mig- iyo migera nayo ikaba igwirirana gusumba iyo hashushe Eh, kimwe n'ikindi iyo ndwara kuko eh, iyi ndwara mu ndwara ziteba gukira eh, i- i- rero bivuga ko yandura ugaca usanga iragira n'ibintazi byinshi buri bamwe baza kubwira ko bakoresheje nk'amavuta y'inkoho abandi ajya amavuta bakoresha mu koza inkoho abandi amavuta ya frin bijya byo muri garage abandi bakakubwira ko bakoresheje ibiti na- ibi- iyi miti y'ikirundi eh, bakora mu mizi cyangwa mu mu byatsi biva mu ishyamba ugasanga koko eh, indwara ntirikwe iravugwa neza kimwe ni uko hari ubwoko bwinshi bw'imiti bivuga yuko eh, indwara ivugwa igakira eh, bivuga yuko eh, eh, u- u- byanse kuri uyu uca uca ku yindi miti kuko burya nayo nyene iri mu migwi hariho i- ama- muri ayo ma antifangasi navuze muri ayo ma harimo niyo kitakoronazoro umushinga ntari david yavuze Eh, hari- hariho imiti myinshi iri ubwoko bwo hejuru yayo eh, ba- bakoresha banyoye iyindi bakoresha bisize muri ayo kimwe n'ikindi eh, ni ukuraba ko ni- eh, imiti aba afata ku munsi Eh, radoze iba ikwiye n'ikiringo eh, cagenewe kuyivura gikwiye kuko ni indwara utajya kuraba ejo cyangwa hirya y'ejo kujya kwa malariya ngo ni igihingwa ibe yakize eh, kuko nk'iyo imaze gutandukira amaboko igatandukira eh, ku maguru igashwira hirya hirya no hino usanga ari indwara imaze kugwirirana mu mubiri bivuga yuko umuntu ashobora no gushika mu mezi atatu ariko arayivura umaze kuyivura ukwezi kumwe ugaca uvuga ko byabitse ivyo bitagikunda aho ntibyoshoboka nibaza yuko by'ukuri notumira umushinga nawe david umuyo kwigora umunsi yamanutse i bujumbura akazoca ku biro tugaheza tugasangira ikirago bw'ira umuntu amufashe kumutunganiriza
arakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi na Dr Eri Mupera baganiraga ku ndwara y'ise reka tubibutse yuko umuyobozi w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika nancy pelosi yatangaje aharwa impeachment ya perezida trump muri sena iyo nkuru kandi turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha naho perezida vladimir putin w'uburusiya arasaba ko inzego z'ubutegetsi w'abagituye wiyongere yabivugiye mu ijambo yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko y'uburusiya avuga ko icyo gihugu uko iki- icyo gihugu gihagaze muri iki gihe ijambo rye rero rikaba ryibanze ku bibera imbere mu gihugu akaba yasabaga abadepite gufata ingamba zo gukumira igabanuka rikabije ry'abatuye icyo gihugu reka rero tubashimire mwe mwese mwaduteze amatwi nshimire eh, santos ku buhanga bw'ibyuma hamwe na fasil gebehu wegeranyije aya makuru yarahagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza